Kun raadiyoo sagalee Ameerikaati. Raadiyoon sagalee Ameerikaa wixataa qabee amma jimaataatti galgala keessaa sa'a lamaaf walakkaa hanga sa'a sadiitti meetir baandii 25 fi 31 irratti Waashingtan DC irraa akka dabarsu sagantaa afaan Oromoo amma jalqaba. Guyyaan har'aa wiixata hagayya 22 bara 2016 attam jirtu kabajamtoota dhaggeeffatoota keenya sagantaa har'aa gama keessummeessuun kan siin waliin turu an jaallanne gammadaati.
Kan oduu dubbisummaan namoo daandiitti dhaggeeffatoota keenya hanga waan yuunaayitid isteetsi tokko ajjeechaa fi hidhaan namoota gara nagaatti fiduu hin danda'u furmaata ta'uu hin danda'u jechuudhaan mootummaa Itoophiyaa hubachiisanii jiran.
Magaalaa Gondar keessatti kaleessa dargaggeessi tokko ajjeefameera. Oduu keessatti gabaasa qabna. Dorgommiin Olompikii Riyoo dilbata kaleessaa xumurame. Atileet Fayisaa Leellisaa mata duree oduu sabaa himaa addunyaa ta'eera. Qophii ispoortii keessatti bal'inaan itti deebina. Tumsa bilisummaaf deemokiraasii gamtaan jedhamu paartiilee mormituu fi mootummaa Itoophiyaaf dhaamsa dabarsee jira. Gabaasa qabna. Hanga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jenna. Guutummaa oduu addunyaaf gara namootti deebina.
Olompikii Riyootti geggeessametti kanneen hirmaatan keessaa tokko ka ta'e atileetiin Itoophiyaa Fayisaa Leellisaa dorgommii maraatoonii fiigee sarara xumuraatti ennaa dhiyaatu harkawwansaa mataasaa olitti ol kaasee wal qaxxaamursiisuudhaan mallattoo mormiilee Oromiyaa keessatti geggeessamanii turanii agarsiisee jira. Dorgommii maraatoonii kaleessaa sana lammaffaa ba'uudhaan meedaala meetii kan injifate Fayisaa Leellisaa booda gaazexeessotaaf ibsa kenneen mormiisaa kanaa booda yoo gara Itoophiyaatti deebi'e lubbuusaaf kan isa sodaachisu ta'uu beeksisee jira. Na ajjeesu yookaan mana hidhaatti na darbatu jedhe Fayisaan. Qophii ispoortiif bakka inni jirutti bilbillee haasofsiisnee jirra. Namoota dhimmisaa ilaalus dubbisnee jirra. Bal'inaan itti deebina. Tarkaanfineen humnaa fudhatamaa jiran haala yeroo ammaa Itoophiyaa keessaa furmaata ta'uu akka hin dandeenye ministeera dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsitti ministeerri gargaaraan Toom Maalinowiskii dubbatanii jiran. Hiriirawwan geggeessaman keessatti hagi xiqqoon tarii jeeqamaaf ittiin ka'iinsa ta'uu malan ka jedhan dhimma dimookiraasii mirga dhala namaaf hojiidhaaf ministeera gargaaraa ka ta'an Toom Maalinowiskii randeebiyaa. hirmaattonni hiriirawwan irra hedduun isaanii garuu mirgawwan yaada ofii ibsachuu kan heera Itoophiyaa keessatti tumamanii jiranitti ka fayyadaman ta'uu itti amanna jedhanii jiru. Itoophiyaan waa'ee humnoota alaa aga tokko yaaddoo qabaachuu ishee ka dubbatan alshabaabiin akka fakkeenyaatti kaasuun illee ibsanii jiran kanneen Itoophiyaadha ala jiraniif yeroo baay'ee biyyoota mirga dhala namaa hin kabanyeen deeggaraman namoonniif gurmuuleen akka jiran ka dubbatan Toom Maalinowiskii jarri kun yeroo tokko tokko mootummaa humnaan buusuudhaaf waamicha dhiyeessu. Yuunaayitid Isteets akkuma Itoophiyaa waamicha mootummaa humnaan garagalchuu dhiyeessamu kana ni mormiti jedhanii garuu mormiilee biyyattii keessatti geggeessamaa jiran mara diinoota alaa wajjin wal qabsiisuun hin danda'amu. namoonni kumaan lakkaawaman bakkawwan hedduuf naannolee adda addaa keessatti ennaa hiriira ba'an hojii diinota alaati jechuudhaan fudhatama dhorkuun hin danda'amu jedhani jiru aangawoonni itiyoophiyaa himannaalee hiriirtota ka dhugaa qabu ittiin jedhaniif deebii kennuudhaaf akka hojjetaa jiran illee dubbatanii jiru aangawaan ministirii dhimma alaa yuunaayitid isteetsi kun kunis ta'ee humnoonni mootummaa humna gitaa olitti fayyadamu. namoota hedduu ajjeesuun madeessu akkasumas namoota kuma hedduutti lakkaawaman hidhuuf itti fufanii jiran jedhan ministeerri gargaaraan ministeerii dhimma alaa yuunaayitid isteetsi toom maalinooweskii. kaleessa magaalaa gondar keessatti dargaggoon waggaa 24 ajjeesamuun tiisheertii yookaan qomee adii waan uffateef kanneen jedhan jiraataniyyuu dubbii himaan mootummaa duuti dargaggoo kanaa mirkana ta'uu dubbataniyyuu sababaa qomee adii uffateef ajjeesame miti jedhani jiru. Gizaachoo Katamaa ka jedhamu dargaggoon umrii 24 kun otuu mootor biskileetii oofaa jiruuti kan inni ajjeesame kanneen jedhan ni jiru. Gabaasaa Tsiyoon Girmaa jaalannetu dhiyeessa.
Maatii dargaggoo ajjeefame kan gizaachoo katamaa keessaa tokko raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Amaaraaf akka ibsanitti ነጭ ልብስ ለብሰህ ሄድክ በሚል ሰበብ ከሞተር ላይ ተጠርቶ ከጓደኛው ጋር እየሄደ ና ተብሎ ተጠይቆ ነው።
hiriyaasaa waliin biskileeta motoraa yookaan doqdoqqeen deemaa turuu waamame. Maaliif uffata adii uffattee jedhamee gaafatame? Innis fedhee jaalladheen uffadhee jedhe. Attam abbaa kee kana jettaa jechuudhaan itti wal qabanii ajjeefame san booda ofuma isaanii gara hospitaalaatti geessan jedhan. Suuraa kaasuu fi dogdoqqee kireessuudhaan dargaggoon jiraatu kun haati isaa lubbuun akka hin jirre kan ibsan firrisaa kun boombii imimmaansu darbatamaa dhukaafamaa fi reebichis jira turee jedhan. Fira keessaa namni biraanis tumame buufata fayyaatti argamaa jedhu reeffallee dhorkamne rakkoo dheeraa booda nuuf kennan jedhan garuu dhiigni isaa akkasitti dhangala'e hin hafuu jedhaniiru. Gama kaaniin waajjira dhimmootii koominikeeshinii kan bulchiinsa naannoo Amaaraaf itti gaafatamaa akka ta'an obbo Nigusuu Xilaahuun waa'ee ajjeechaa dargaggoo kanaaf deebii kennaniin Gondar qofa keessa otoo hin taane naannoo adda addaatti akkasumas marsariitii hawaasaa irratti waamichi dhiyaatanii fi rakkoon uumaman jiru akka kanaanis kaleessa uffata gurraacha har'a immoo uffata adii uffatan kun mul'achuunis sochii diddaa akka ta'e ragaaleen ni agarsiisuu jedhan kanaaf uummata jeequu akka dhaabanii fi qaamni nageenyaa bobba'eeraa jedhu dargaggoo gizaachoo uffata adii uffachuusaaf ajjeefame isa jedhuuf yeroo deebisan እንግዲህ በአጠቃላይ በወጣቱ ሞት ላይ የነበረው ሁኔታ ምን ይመስላል?
waliigala du'a dargaggoo kanaarra haalli ture maal fakkaata qabatamaan inni jedhu gadi fageenyaaf bal'inaan kan xiinxalamu ta'aa jedhan uffata gurraacha yookaan adii uffachuun mirga ta'us kanneen kana waliin deemanis waan jiraniif nagaaf tasgabii eegsisuuf kun ta'ee jedhaniiru.
Oduun irraa qabnu kanuma dhaggeeffatoota keenya.
kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee ameerikaa sagantaa afaan oromooti. qophii ispoortii dorgommiin olompikii baranaa kalee dhumate meedaaliyaa hedduutu badhaafame dorgommiin sun akkam turte oduu gurguddoon gama olompikaa dhufte ammoo atleetii Fayisaa Lalisaa Itoophiyaa bakka bu'ee maaraatoonii irratti lammeessoo bahee moo'e yoo moo'ee dhufe sanatti mallattoo mormii agarsiisaa ture oduu guddoo miidiyaa addunyaa taate dubbiin sun soraatu akkuma inni dorgommii irraa baheetti riyoo biraazilitti bilbilee dubbisee mee walumaa gala gara qophii soraatti deebina.
babaroxoole olompikii riyoo biraazil kalee dhumatte biyyaaf naannoo 205tti guyyaa fi guyyaa 16 keessatti biraazilitti walbayeetiin walti bayeetiin wal dorgome madaaliyaa hedduu badhaafama atleetota kum 11tiif 500 ta'anitti bahee jabeennaaf qarooma bara hedduuf kuufachaa turan irratti dirreetti wal yaanee wal dorgoman ameerikaatti madaaliyaa 121 kan keessaa warqiin 46tiin dur jira greet britain greet britain madaaliyaa 67 kan keessaa warqiin 27tiin ittaanti chaayinaa madaaliyaa madaaliyaa torbaatama akka kana keessaa warqeen 26 sadeessoo taate afrikaa keessaa keenyaatti madaaliyaa kudhanii sadii argate kan keessaa warqeen ja'a isiitti ta'an afrikaa keessaa jalqabaa isii jechuu afrikaa kibbaa madaaliyaa kudhan argatte kan keessaa warqeen lamaan ittaante itiyoophiyaan warqii takkitti almaaz ayyaanaa dorgommii metirii kum kudhanii reekoordii haaraa cabsite waliin madaaliyaa saddeet argate biyyootii harki duwwaa galanilleen hedduu itiyoophiyaan baran akka durii irraa eegan kaaniif maaniif madaaliyaa hedduun argateen tan egirumaaf atti deebine suniin duratti mee leenjisaa toleeraa dinqaa namii atleetota tana waliin riyoo biraazil laqmaan jedha akkuma jarii dorgommii irra baheen bilbilaan dubbise akkana jedha.
dorgommiin olompikii bara sana humna baay'eetti qophoofne turre ijoollonni atleetonni itti qabannee dhufnes atleetota muraasa irraa kan darbe muuxannoo warra hin qabneef warra olompikii kanaan dura irra kan hin beekne waan ta'eef akkuma argitan immoo faaraa wajjin sekendii xiqqoodhaan sekendii xiqqoodhaan addaan dur meetirii dhibba tokko gadhiisisee injifatu kanaan addaan ba'anii injifatamanii yoo inni tokkoffaa ta'uun keenya lammaffaarraa sadaffaarraa kanaaf jijjiiramni warqiin akka kanaan duraallee baay'achuu baate madaaliyaan kanaan duraa olii baay'atee waan jiruuf hojiin hojjetamuu qabus heddeetti hojjetamuu qabus jira heddeen hojjetamee baay'ee hojjetames jira kanaaf waluma keessa jira jechuudha.
Ijoollee muuxannoo hedduu illee hin qabne karmaan duralleetti dorgommiilleetti hin seenne qabannee dhufnee jette baruu eh, ijoolleen atileetotillee dabaleetiin namni hedduun bara kanaayyuu atileetiksiin eh, dorgommii akka itti filanii rakkinni qabaa jechaa dubbachaa turanii fakkeen amar tokko fastaadoomii fa'aa dhufaniitiin warri hiriirba illeen yookaan mormii dhageessisillee ni jira suni waan wal qabatti fakkaatamoo dhuguma ijoolleen kun akka tansaa warri muuxannoo hin qabne jennamoo mormiin sunillee ka'ee jirti jennamoo bara duriitii yoo walitti ilaalan bara kan wanta akka madaalaan diqqaateef yookaan ammoo warqeen diqqaateef wanta ati akka leenjisaatti argitfaan jirti kan bulchiinsi deebisuu faallee danda'a wanta akka ati leenjisaatti argitfaan maan
Fakkeenyaaf tiimii keessatti dabalamuu qaba jedhee kan hin yaadu Qananiisaa ture. Qananiisaan sirriidha tiimiitti makamuu qaba. Lammata waan gaaffiin ka'aa ture gaaffii bulchiinsa gaariidha. Gaaffii bulchiinsa gaarii akka bulchiinsa gaariitti ispoortiin akkamitti deemuu qaba ogeessa ispoortiitiin deemuu qaba jechuunis gaaffiin sunis sirriidha. sadeffaani dur kan beekame hayileef daraartuu yookaan qananiisa duunesh yookaan masarata amma garuu madaaliyaan dhufe kun namoota adda addaati wanta adda isa godhu wanta akka leenjisaa dargaggootaa ta'anii muuxannoo haa dhaban iyyuu ga'umsi isaanii bilchina haa dhaban iyyuu malee namoota adda addaati taamiraat nama addaati ganzabeen nama addaati maareen nama addaati almaas nama addaati hagos nama addaati namoota adda addaati dhufe jechuudha wanti jiru. Faayisaan amma maraatoonii lammiffaa beekuun nama addaati namoota adda addaatiin dhufe madaaliyaan dhufe kun amma. So kanaaf jabinni adda baay'ee mul'ata jechuudha.
Botoleeraan galateeffanna. Ittaaneetiin ammoo oduun guddoon gurra addunyaa guutte atileet Fayyisaa Lallisaa Itoophiyaa fulaa boo'eetiin maraatoonii kalee irratti lammeessoo ba'e. Fayyisaan mallattoo hiriir mormii Oromiyaa irratti ta'uun beekamtu harka mataa irratti wal qaxxaamursee ol fuudhe yoo dorgommii dhufu sun yoo dorgommii fixatu sun uummataa fi addunyaa illee agarsiise. Nam hin beennee fi fayyisaan eenyu yoom dorgommii jalqabe?
Dorgommii kanan jalqabe kuma lamaa fi saddeeti anani biyya alaa deemee dorgomuu jalqabe. eegas amma maata karaa dhuunfaa kiyya nan dorgomaa biyyallee bakka bu'ee kanaan dura sadaffaallee baheera shaampiyoon addunyaa kuma lamaaf kudha tokko deegocha.
Meetirii meeqa meeqa dorgomtuu hedduu?
Kiroos kaantiriis dorgomeera ani maraatoonidhaan nani yeroo lama biyyicha bakka bu'ee too qabxii fiduu danda'icha.
Eessifaa bakka buutee dorgomte?
Kiroos kaantirii ani jalqabaan ba'u Iskootland danbaraan deeme. achii booda immoo waggaa isaatti joordaaniin deemee bayya baay'een yeroo jaan biyya sana bakka bu'ee kiroos kaantirii duwwaadhaan maraatooniidhaanis yeroo sadiin biyya bakka bu'ee al tokkicha addaanan kute yeroo lama immoo meedaaliyaa keessa galii hin jiracha.
Madaaliyaa hagam badhaafamtee lafa qabda gammaa Inni lakkoofne meeqa akka ta'u baay'eedha garuu lakkoofsaan beekuu hin danda'u kana jechuun danda'u.
Kanaafuu madaaliyaa hedduu qabda.
Meedaaliyaa baay'ee hin qaba.
Fayyisaatiin warra olompikii jalqabaatiif dhufe keessaa nam tokko olompikii jalqaba irratti dhufanii dorgomuu waan xiqqoo miti. Gaaffii guddootti deemuutti jira garuu olompikii nam jalqaba olompikii irratti dorgomee dorgommii maal fakkaatti?
Dorgommiin ka akkamiin silaallee gaarii ture haalli dorgommichaa baay'ee gaarii olompikii mo'achuun hafuutii olompikii hirmaachuun waan guddaa ture. Ani immoo qabxii kana fidee garuu gammachuu maaltu jira gammachuun keessi akkaatatti nama gammachiisu qaba ani fakkeenya isaan gaddatti ni jala jirame karaan ittiin gammachuu kiyya ibsadhu hin dandeenye fakkeenya hiriyoonni kokkaan manadha kaan immoo handhu'an guutani kanaafuu gammachuu baay'ee yoo ta'e gaddatti na jala jijjiirame jechaadha.
Mallattoo yoo fiigaa dhuftellee wanti ati agarsiiftellee harkaa maratteetiin mormii too agarsiisaa turte minatti himee Eegaa akkuma beekamu Oromiyaa keessatti fakkeenyi bara kuma lama shannatti fakkaata yookaan immoo sagaltamii saddeetan jennuun sun jechaadha. Waggaa sana mana nani barumsaatti baradhee ijoolleen achi ijoolleen biraa du'an jiru. Isaas immoo inni hidhamuu maal ta'u. Baay'ee ulfaata egaa innis kun achuma oolla inni hidhamne malee mataa kiyyaan ijoollee warra hidhaman gaggaafachuu. Baay'ee rakkisaadha haalli isaa kana jedhesitumuu danda'u waan ta'eef.
Mallattoon sun maal agarsiifte nama hin beekneefillee.
Mallattoon sun kan akka jedhutti egaa diddaadha. Kun akkuma amma uummata Oromiyaa keessatti nama baay'een godhu sana diddaadha. Maaliif mormii isaan godhan sana Oromoo pirootest Oromoodha waan ta'eef isaanii wajjiniin dhaabachuudhaaf amma hin danda'e karaa hin danda'e kana kaayyoon kiyya.
Durumaanutti yaadaa dhufte fakkeenyaaf wanti kun wama dhiyoo qalbii keessa Naan dhufu.
dura yoo garseen ture taarsiin irratti haala dura kaameraan na fudhannee fakkaate.
Eessirratti?
Ogguma roon bakka jalqaba fiigicha kaadhuudha kaane achumatti agarsiiseen ture garuu kaameran fudhannetti fakkaate.
jechuun olompikuun kan irratti jechuudha.
Ma- Eesuma kanarratti malee yaada hoggaa sana iddoo sana ga'ee miti ana yaadadhe. Durumaan laphee qabaachaa.
biyyallee ittiin deebi'u yoo biyyaatti deebi rakkina kanaan narra ga'a akkaan ga'a narra ga'a lubbuyyuu dhabuu danda'a jettee waan hedduu dubbachaa turte miidiyaarraallee caqasaa ture mee sun natti hime.
Waa sadi ni madde nama achirratti tokko yookaan kallattii hin beekaman jarri amma saree maraatuti na ajjeesuu danda'u. Lama immoo na hidhuu danda'anii sadi akkam biyya alaan baane ikinoor na gochuu danda'u gara fuulduraa kanan itti madde yaada kanaan.
Biyyi bakka buutee dhufte alaabaa tiishartii yookaan immoo wayaa keeyyattiin baafatte nam miliyoona hedduutti si ilaala akka namni maal si hubatu feete.
Ani asirratti kaa'ama fakkeenya alaabaa jara kanaa kana namni dirqameeti. Eenyummaa kiyyaa kana har'aa miti ani jalqabee namni illee ana beekuu baatu malee hojiidhas waan ta'eef fiigichi kun ani ittiin kana baannee goonu kun aalfa dirqamnee beekta waan tokko gaafa nama keessa dho'e hin dhu'a bakka daangaa isaan darbu. Kanaaf eh, halli nuti ani kanatti gochuu danda'a jechuudha.
Mee duuba si deebisa gam akka biyya hin deebin dubbattee duraan yoo jettu Ameerikaallee deebi'uu fedhaa yookaan Xaaliyaana deebi'uu fedhaa jettee wanti mirkanaa wanti Eh, Achiri yoo naa dhume gara sin deema waan isaa naa xumuramu malee viizaa ani harka biyya keessa hin jiru asii deemuudhaaf amma itti wanti inni naa dhumatee gara sin deema sin deema jedhan jiru ta'u kallattiin eessa deemu barbaadan achi gara Ameerikaa deemuu barbaadan jedhu harka kennattee amma.
hin kennanne amma kana dura.
Namni yaada kana murteeffatu situ qofa moo namni yaada kana waliin jedhattan jirta amma Namni yaada kanaa dhaben jiru hunda namni yaada kanaa dhaben jiru namni akkaataa isaa dhibee beekama fakkeenyaaf namni wallaaleen jiru beekama jubbuu mi'a akkuma argate kana mi'a bakka mi'a akka durii sanatti namni gammadeetu fuudhee walii gadi deemu hin jiru argiteef ta'u ta'e warra wanta kan ol kaasaniif baay'ee rakkisaadha beektaa haalli isaa danfeera beektaa namni hunduu.
fayyisa waan ansin gaafatin maan natti mufeet waan addunyaan si beekuu malte Addunyaan kan wanti eh, addunyaan odoo ta'e odoo akkuma kun biyya biraa akka biyya Liibiyaa biyya uummanni dhumaa ture. Mootummaan addunyaa gargaaree biyyi sun akka bilisummaa san argate uummata keenyas odoo gargaaranii du'aa fi baqacha kanarraa baasanii kana eh, baay'ee na gammachiisa.
Si- ispoortii keessatti fakkeenyaaf mallattoo tokko agarsiisuu fa'aa waan siyaasaa fa'aa yookaan ammoo waan amantii fa'aa dubbachuun akka ala- olompikiin addunyaa jedhutti waan tokko tokko nama adabsiisuu fa'aa danda'a fakkeenyaaf harka wal fuudhuu diduun fakkeenyaaf akka gurbaa ma- ah, filisteemii fi israa'el tokko asiin duratti harka wal fuudhuu dhabuu irratti waan nama adabsiisuu fa'aa jira gam kanaan fa'aa wanta sodaatu fa'aan jirti Ani ka- ani maaliif ani siyaasa yookaan immoo aangoon qabadhaa miti isaan jibba waliif qabani. Nuti mee uummata biyya keenya keessa dhumuudhaaf akka rakkina uummata kee- mootummaan sun rakkina uummata keenya uummanni biyya keessa du'uusaa duwwaan agarsiise malee ani- ani siyaasa waan biraatiin miti Uumman- uummanni immoo dhumaa jira uummanni kanan calaqqisiifadhe malee ani siyaasa waan biraa ani I don't know, ganaa wajjin dubbanna mee dhaqe maal akka godha.
wanti ati sodaattu faan jirti fakkeenyaaf biyyi tana kee jirta wanti ati shakkitu yookaan wanti ati ni- naan guutamnee akka nagaa keetii fa'aa wanti ati sodaattu faan jirti.
Ay, omaan shakkoosti maallaqooti simitee na isaanis eh, waan gochuu waan hin dandeenyeef kana jedhee sirriitti sitti himuu ibsuu hin danda'u isa.
Fayyisa Leellisaa guddoo si galateeffadha Fayyisa.
Ayyee ulfaadhatillee.
Gamkaan ammoo hawaasi biyya alaa jirullee akka aduu qabnutti fayyisaa horii homa hedduu walitti guruu jira jechaa dhageenya. Fayyisaan biyya deebi'uun na sodaa jedha. Obbo Mulaatuu Gammachuu ittaanaa durtaa Kongireesii Federaalistii Oromooti. Sodaan isaatuun dhugumaa jedha.
አዎ፣ ስጋቱን እንጋራለን። ፕራክቲካሊ እኮ ያየ ነው ነው እኛ አሁን ለምሳሌ ee dhugaan isaa mirkanaa'aa jennaan nuuyyuu arguu jirra fakkeenyaaf namni akka itti gaafatamtooti kongireesii federaalistii oromoo obbo baqqalee garbaa fi miseensota isaa tanumaan hidhamanii jedha obbo mahammed sayid ammoo oduu himaa waajjira ministeera odeeffannoo kaa koominikeeshinii itiyoophiyaati እንግዲህ አትሌቱ በዛ መድረክ ኢትዮጵያን ያስጠራ ጀግና አትሌት ነው እ፣ በፈለገው መልኩ akkana jedha atleetiin kun uh, gootaa waltajjii sun irratti itiyoophiyaa maqaa yaamsisa akka fedheen akka yaada fedheetiin yaadi isaa himachuu danda'a kunan immoo biyyittii deebi'uuf deebi'uu dhabuun waan walti fidan jirtu yaadi ofii karaa fedheen himachuu danda'a karaa nagaatiin himachuu danda'a biyyitii biyya seeraan bultuu jedha mootummaan itiyoophiyaa waan fayyisaan jedhe kana hin fudhanne ministeera odeeffannoo itiyoophiyaa obbo Geetachoo Reddaalleen fi fayyisaan baga gammaddee jedhe ergaa tuwiitar irratti eegar duubatti biyyatti deebi'uu wanti is dhoowwan jirtu akka gootaatti simannaa jedhe qophiin ispoortii taarra tanumaan sooraalaa keeti gamkiyyaan nagaan bulla.
Kun raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Mootummaan Itiyoophiyaa yeroo adda addaatti mormiif qeeqni irratti dhiyaataa jira. Mormiiwwan dhiyeenya kana finfinnee oromiyaaf naannoo amaaraa keessatti gaggeeffame irratti gaaffii sirni poolitikaa jijjiiramu seeraaf ni haqee kabajamuu kanneen jedhan dhaga'amaa jiru sirni kun jijjiiramee mootummaan ce'umsaa hundeeffamu kanneen jedhan keessaa tumsi uummata bilisummaaf deemokiraasiif jedhus kaleessa ibsa baasee jira qabiyyee ibsa kanaa kan nuuf ibsan barreessaa waajjira tumsa kanaa obbo Toleeraa Adabaati. tsiyoon girmaaf tuujubeetu qindeesse ka tuujubeen jalqabne.
Ibsi tumsa uummatoota bilisummaa fi dimookiraasii bahe kun rakkoo impaayera Itoophiyaa hundeerraa furuudhaaf jecha jaarmoota shan walitti dhufaniin kan bahedha. Jaarmoonni kunis adda bilisummaa Oromoo, adda bilisummaa biyyoolessa Ogaadeen, adda bilisummaa uummatoota Benishaangul akkasuma adda bilisummaa uummatoota Gaambeellaa fi adda bilisummaa uummata Sidaamaati.
Sirna poolitikaa biyyattii jijjiiruuf yaada furmaataa jechuun ibsi ba'e kuni yaadi furmaataa inni inni ittiin jedhe ijoon maali?
Hundeen akeekni jaarmoota kanaa inni hundee rakkoo Itoophiyaa waggoota dheeraadhaaf gangalataa dhufe rakkoo mootummaan kamiyyuu itti dhiyaatee furuurra sodaadhaan kakkabeessaa jijjiirraa suphaadhaan asiin ga'e kana akka lamuu gara sanatti hin deebine hundeedhaan rakkinicha hubatanii murtii uummataan akka furmaata argatu gochuudha. Kana keessatti egaa uummanni walabummaansaa sarbamee bilisummaa dhabee bittaa alagaan gadi kan hin taane jalatti cunqursaa jalatti jiraachaa jira. Uummatoonni kun fedhiin isaanii, akeekni isaanii, yaadni isaanii maal akka ta'e sirnoonni gaafatan hin jiranii gaafachuus hin barbaadan. Kanaaf rakkoon kun kan furamuu danda'u yaada uummataa mootummaan yaada uummataa dhaggeeffachuu danda'u. Mootummaa mirga uummatoonni hiree ofii ofii murteeffachuuf qaban beekee murtii isaanii hojiirra oolchuuf qophii ta'e argamsiisuu waan ta'eef sanarratti hojjetamuu qaba jedhanii kan waliin hojjetaa jiranidha. Kanarratti hundaa'ee ba'e ibsi kun.
Yaadi furmaataa isin amma naa tarreessitan kun attamiin hojiirra oola jettu akka tumsa keessanitti?
Akka tumsa keenyatti kan dhimmi ilaalu hundi walitti dhufee jijjiirraa qabeessaaf otoo hin taane jijjiirraa haqaa isa dhugaa argamsiisuuf kan fedhii qaban hundi walitti dhufanii mootummaa ce'umsaa ijaaruudhaan rakkoo sana gadi faginaan ilaalanii xumura baay'ee itti gochuu kan danda'an walitti dhufuudhaan mootummaa ce'umsaa ijaaruudhaan akka furmaatatti godhan kan gaafatudha.
Waamichi keessan kun kan mootummaa ce'umsaa hundeessuuf dhiyaate eenyu eenyu faadhaaf dhiyaate mootummaan kana keessa jira?
Nuti egaa ibsichi akka lafa kaa'etti humnoota siyaasaa kamiyyuu jaarmoota yookiin immoo dhaabota siyaasaa kamiyyuu furmaata haqaa argamsiisuuf qophii ta'an akkasumas gartuulee kamiyyuu fedhii akkasii calaqqisan hundi kana keessatti hirmaachuu ni danda'u. Mootummaan kunis akka jaarmiyaa tokkootti yookiin immoo akka dhaaba tokkootti dhuguma haqaan furmaata argamsiisuuf fedhii qaba yoo ta'e. PFD'n yookiin immoo tumsi uummatoota bilisummaaf dimookiraasiif karra isaa ittiin cufu ni simataa jechaadha.
Paartileen mormitootaa isin tumsa kana keessa jiru jettanii maqaa naa dhooftan muraasa paartileen mormitootaa kanneen biroonis jiru paartilee mormitootaa kanneen biroo kana waliin tumsi kun haasaa jalqabe qabaa yookaanis immoo qophee maalii gochaa jira.
Tumsi kun guyyuma dhaabbate irraa jalqabee bara kuma lamaaf kudha shan irraa jalqabee waamicha gochaa jira. Waamichi isaa kunis immoo ifaadha. Kan lafa kaa'e kanneen dhuguma biyyattii sana keessatti dimookiraasiin haqaa dhugaa akka jiraatu warri barbaadan keessatti immoo kanneen hiree murteeffannaa uummatootaatti amanan hundi kana keessatti hirmaachuu ni danda'u. sanarratti hundaa'ee waamicha gochaa ture ammas waamicha gochaa fi jira jechuudha.
Barreessaa waajjira tumsa uummattoota bilisummaaf diimookiraasiif obbo Toleeraa Adabaa ibsa nuu kennitaniif hedduu galatoomaa.
Ayyee galatoomaa isinis.
Gama biraan miseensonni duraanii kan paartii biyya bulchuu EHADeegiif michuun qabsoosaa yaada furmaataa ta'aa kan jedhan barreeffamoota isaaniin ibsaa jiran.
furmaati jiru ihaadeegiin aangoorraa buusanii mootummaa cahumsaa hundeessuudha kanneen jedhanis jiran. Iwwahaat utuu inni qabsoo hidhannoorra jiru dhaaba kana dhiisanii bahuu isaanii ka dubbatan Dr. Aragaawii Barhee torbee namoota kudha shan ka biroo waliin ta'uudhaan ibsa baasanii jiru. Ibsi kunis kan ba'e jedhan Dr. Aragaawii Barhee dhalattoota Tigraay kanneen hawaasa siivikiif paartilee poolitikaarraa walitti dhufaniif bakka bu'uuf dandeetti qabaniini jedhu. Qabiyyeen ibsa isaan baasanii Dr. Aragaawiin innaa ibsan.
ለሀያ አምስት ዓመታት የጨቆነን ስርዓት መወገድ አለበት ነው አንዱ። መወገድ ብቻ ደግሞ ብሎ አያቆምም። በምትኩ ህዝብን መሰረት ያደረገ Sirni waggoota digdamii shaniif nu hacuucee dhabamuu qaba ka jedhu inni tokko dhabamsiisuu qofaarratti hin dhaabatu. Bakkasaa kan uummata giddugaleessa godhateef uummata biratti amantaa horate paartiilee poolitikaa maraaf hawaasa siivikii irraa kan walitti dhufe sirni dimookiraasummaa uummataa hundeeffamuu qaba. Sirni tortore kun ofii isaaniiyyuu sirna tortore jedhaniiru dhabamsiisamuudhaan sirni dimookiraasummaa uummataa hundeessamuudha.
Waraayinaa ka jedhu gaazexaa afaan Tigree ka qopheessu obbo Geetaachoo Aragaay Itoophiyaan gama misoomaaf dinagdeen guddataa jirti jedha. Gama bulchiinsa gaariitiin rakkoo hedduun jiraachuu mala. rakkoon furamuu ka danda'u ihaadeegiin aangoorraa buusuudhaan miti mootummaan jijjiiruun yoo barbaachise illee adeemsisaa akkami isa jedhu irratti hojjechuudha malee lammiiwwan gaaffiidhuma kaasan qofaaf mootummaan haa jijjiiramu jechuun dogoggoraa jechuudhaan yaada dooktar aragaawii mormee jira dooktar aragaawiin garuu ihaadeg aangoon gadhiisu taanaan itiyoophiyaa keessatti jijjiiramni hin argamuu ka jedhu yaada isaanii cimsanii dubbatan. mootummaan cehumsaas uummatichi ana bakka bu'a ka jedhu filachuudhaan malee eenyuyyuu hin hundeessuufi jedhaniiru miseensa paarlaamaa duraanii obbo girmaa seehifuu yaadi innaa dhiyaatu yaada dhiyeessuu qofaaf utuu hin taane yaadi kun hojiirra ooluu danda'a moo hin danda'u isa jedhu itti yaaduu barbaachisaa jedhan ይህንን ሀሳብ የምታቀርቢለት አካል ይህንን ነገር ተቀብሎ ሊያደርገው የሚችልበት እድል ካለ የሚሞከር ነገር ነው ብለሽ ልታስቢ ትችላለሽ። እኔ በእኔ ግምት ግን ባለኝም ትንሽ እውቀት ይሄ qaamnati yaada kanatti dhiyeessitu utuu ni simata ta'e hojiirra oolchinee yaalamuun ni danda'ama akka tilmaama koo fi beekumsa xinnoo ani qabuutti garuu kun gonkumaa abdiin qabu waa gochuudhaaf carraan jira jedhamee akka furmaataatti dhiyeessuun hin fakkaatu sirna abbaa irree inni kamiyyuu mootummaa cehumsaa hundeessina si dhabamsiisuudhaaf jedhamee tole jennaan abbaa irree miti jechuudha. Ka Siriyaa, ka Mangistu Haalee Maariyaam, ka Liibiyaa yoo fudhanne ujummoo keessa dhokateellee keessa taa'ee tole hin jenne. Kanaaf mootummaan kun utuu jiru mootummaa cehumsaa hundeessina inni jedhu natti hin fakkaatu.
Guyyoota hanga tokko dura Finfinnee naannoo Oromiyaaf Amaaraa keessatti hiriirri mormii gaggeeffamuusaaf kanaanis namoonni dhibba tokko ta'an rasaasa humnootii nagaa eegsisan biraa itti dhukaafameen du'uu isaanii jiraattotaaf jaarmolii mirga namaa maqaa dha'uun gabaasuun keenya ni yaadatama waajjira koominikeeshinii mootummaa itiyoophiyaarraas deebii argachuuf yaaliin goone har'aaf hin milkoofne itti milkoofnaan gara fuula duraatti qabannee dhiyaanna.
dhaggeeffatoota keenyaa kibxata yeroo mara ka dhiyaatu waa'ee uummata oromoo bor dhaggeeffachuu hin dagatinaa kun raadiyoo sagalee ameerikaa sagantaa afaan oromooti dhaggeeffatoota keenya matoota dhuu keessaa gara tokkoon isinii dubbisaa aleellaa boombii of wareegotaa lama kaleessa walakkeessa soomaaliyaa keessatti geggeessameen lakkoobsi namoota du'anii 27 ga'uusaa fi kanneen madaawaan gara 90 ta'uu isaanii dooktoroonni dubbataa jiran waaltaa eegumsa fayyaa magaalaa gaalkaayyoo daariktara kataan dooktor abdulqaadir mohammed jamaa akka jedhanitti madaan namootaa aleellaa sanaan miidhamanii haala rakkisaaf walxaxaadhaa jiranii jiru garii qaamni laamsha'u kaan ijijaamu kaan lafeen caccabuuf kaan garaan isaanii miidhamuu dubbatanii jiran.
raadiyoon sagalee ameerikaa sagantaan afaan oromoo sagantaa har'aaf qabu kanumaan xumura boor ammoo walitti deebinutti nagaatti bulaa amma sagantaa afaan amaaraatti itti fufu.
the voice